radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu i washington dc nyene muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha umuntu asaba ko yimugwa bakamushira hashasha azotorera abisaba aho nyene yifuza ko azotorera uwo ni pierre claver kazise umukuru w'umugwi seni ujejwe amatora mu burundi avuga ku bijanye n'uburyo bwo gutora ama, uh, bwo gutora mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika zerekeye ikugwa ku butegetsi canke umugambi wo gukura ku butegetsi perezida donald trump twazibateguriye ikaze mwese imbere yo kuja mw'idonido ry'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini reka tubanze twumve ayavugwa hirya no hino ku isi duhere hano muri amerika ahariko haravugwa cane igikorwa co gukura ku butegetsi umukuru w'igihugu mu vyaha bibiri yagirizwa imbere y'amategeko reka tubanze twumve uko ico gikorwa bita impeachment kigenda hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu thomas kamirindi niwe aducira ku mayange icyaha cya mbere abademokarate barega perezida trump gishingiye ku cyemezo yafashe cyo gutinza imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni magana ane leta zunze ubumwe za amerika yagombaga guha igihugu cya ukraine perezida trump ashinjwa ko yahamagaye kuri telefone mugenzi we wa ukraine volodimir zelenski mu kwezi kwa karindwi gushize amusaba kumukorera amaperereza kuri joe biden mbere yo kubona iyo mfashanyo umuhungu wa joe biden hunter biden yigeze gukora mu nama y'ubuyobozi y'ikigo cyo muri ukraine gicukura umwuka w'ingufu gaz cyitwa burisma kiregwa ko cyamunzwe na ruswa icyo gihe joe biden yari visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika perezida trump avuga ko joe biden yakingiye ikibaba umuhungu we abademokarate bo bavuga ko perezida trump ashaka muri aya maperereza yo muri ukraine amakuru mabi yo guharabika joe biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane kurusha abandi mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri
while ignoring or in injuring the national interest. That is exactly what President Trump did when he solicited and pressured Ukraine to interfere in our 2020 presidential election.
depite jerry nedler ukuriye komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite ati ni icyaha iyo perezida akoresheje ububasha ahabwa n'umwanya we kugira ngo ashyire imbere inyungu ze bwite yirengagije kandi ahungabanya inyungu z'igihugu ibi ni byo perezida trump yakoze neza neza ubwo yasabaga kandi yotsaga igitutu igihugu cya ukraine agisaba kwivanga no kumufasha mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri icyaha cya kabiri abademokarate bashinja perezida trump ni ugutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko nk'uko depite jerry nadler abivuga When the House investigated and opened an impeachment inquiry, President Trump engaged in unprecedented, categorical, and indiscriminate defiance of the impeachment inquiry.
depite nadler ati umutwe w'abadepite umaze gufungura anketi perezida trump yatangiye ibikorwa bitaraboneka mu mateka byo gusuzugura no gutambamira amaperereza abademokarate bavuga ko perezida yishyize hejuru y'amategeko hejuru ya rubanda hejuru y'inteko ishinga amategeko akumva ko atagomba kubazwa ibyo akora basobanuye ukuntu yanze gufatanya n'inteko mu maperereza yarimo imukoraho bati ibi birasenya demokarasi y'igihugu akimara kumva ibyo ashinjwa perezida trump yahise atangaza kuri twitter ko ibyo aregwa ari ibinyoma bikojeje isoni ati ni ukumbonerana birenze urugero naho umuvugizi we stephanie grisham yashyize hanze itangazo avuga ko ibyaha abademokarate bashinja perezida trump nta shingiro bifite ati ntibikomeretsa perezida trump ahubwo birakomeretsa abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika stephanie grisham yandika ko perezida azavuguruza ibi binyoma muri sena kandi yiteguye ko sena izamugira umwere kuko nta cyaha yakoze muri iki cyumweru nk'uko perezida wayo jerry nadler yabitangaje komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite izakora itora ryo kwemeza iki kirego nirangiza kucyemeza izagishyikiriza umutwe w'abadepite wose nawo utore abadepite nibemeza ikirego perezida trump azaba abaye umukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wa gatatu mu mateka y'iki gihugu urezwe muri sena igomba kumucira urubanza ibi ni nyuma ya perezida andrew johnson mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'umunani na perezida bill clinton mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda perezida richard nixon we yahisemo kwegura hakiri kare mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane mbere y'uko umutwe w'abadepite usoza amaperereza wari urimo umukoraho
harakoze mugenzi wacu thomas kamirindi tubandanye amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana aho agiye kutubwira aho icyo gikorwa cyo gukura ku butegetsi perezida donald trump kigeze mugenzi wacu aloise
urakoze oriyana turahera muyavugwa muri amerika komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka isanzwe yiganjemo abademokarate ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu yaratanguye kwerekana uburemere kuri bamwe canke gutesha agaciro ku bandi ibyaha perezida donald trump yagirizwa abagize iyo komisiyo bariko bashikiriza ico yumvira ku vyaha bibiri bikuru vyagirizwa umukuru w'igihugu agira mirongo ine na gatanu ariko arondera kwiyamamariza iyindi manda mu kwezi kw'icumi na kumwe k'umwaka uza indongozi z'abademokarate ku munsi wa kabiri niho zamwagiriza gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kuburabuza ibikorwa by'inama nshingamateka inyuma y'uko guhanahana ivyumviro kuri wa gatatu ejo bitekanijwe ko iyi komisiyo ica itunganya amatora kuri uyu munsi wa kane imbere yo kunguruza ibi vyaha aregwa mu nama ya bose y'abashingamateka mu ndwiza kugira nayo itore muri leta z'ubumwe za amerika kandi komisiyo ijejwe imigenderanire n'ayandi makungu yaremeje ejo ku munsi wa gatatu ingingo zishobora gufatira ibihano igihugu cya turukiya ku bw'ibitero vya gisirikare cyakoze mu buraruko bwa siriya turukiya izohanwa kandi kuko yaguze ku gihugu cy'uburusiya ibirwanisho vya misire iyo nteguro y'itegeko yemejwe mu gihe umushikiranganji wa turukiya ajejwe imigenderanire n'amakungu mevlute kavusoglu yagabishije ko turukiya nayo ishobora kubuza igisirikare cya amerika gukoresha ikibuga cy'indege cya insirlike kiri mu bumanuko bwa turukiya hafi y'igihugu cya siriya iki kibuga kuva kera camye ari kimwe mu bishimangira imigenderanire ikomeye hagati ya amerika n'igihugu cya turukiya mu gihe bamwe mu basenateri bemeje iyi nteguro bavuga ko kabaye akaryo ko kurungikira ubutumwa turukiya ko ikwiye guhindura ingendo abandi bavuga ko bigiye gutuma ibiganiro hagati ya amerika na turukiya bigorana muri afurika intagondwa z'abayisilamu ziharurwa mu majana zarateye ikambi ya gisirikare muri nigeri hafi y'urubibe n'igihugu cya mari bica abasirikare mirongo irindwi n'umwe abandi cumi na babiri barakomereka nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'icyo gihugu ejo ku munsi wa gatatu icyo gitero cyo ku munsi wa kabiri mu karere ka inatese mu burengero bw'intara ya tiraberi nicyo gihitanye abasirikare benshi ba nigeri kuva intagondwa z'abayisilamu zitanguye ibitero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuhari wagavye ico gitero nturamenyekana ariko abasirikare ba nigeri bari mu rugamba n'umuhari wa boko haramu perezida wa nigeria isufu mahamadu vyabaye ngombwa ko acira hagati urugendo yarimwo muri misiri aca asubira iniyame nk'uko ibiro vya perezidanse vyabishikirije mu bufaransa amasendika y'abakozi yatangaje ko yiyemeje kubandanya imyiyerekano inyuma y'aho leta itangarije cyo kuwa gatatu ibiri mu mpinyanyuro nshasha z'amategeko ku bijyanye no gukukuruka izi ngingo nshasha zishira ku myaka mirongo itandatu n'ibiri igihe cy'uko umukozi akukuruka ariko abakozi bakazobandanya bakora iyindi myaka ibiri irenga kugira bahabwe uburusho bwabo bwose gusubiramwo amategeko ajanye no gukukuruka ku bakozi vyamye vyiyamirizwa mu gihugu c'ubufaransa leta zimwe za amerika zarateye intambuko mu nzira nziza mu kwemeza ihanahana ry'imbohe na irani inyuma y'ibiganiro vyari bihagarikiwe n'ubuswise ku munsi wa gatandatu irani yemeye kuzorekura umunyamerika afise amamuko mu bushinwa shu wange amerika nayo ikarekura umuhinga wa irani masude soleimani amerika na irani bamye bifashisha ubuswise muri ibi biganiro kuvaho imigenderanire ya kidiplomasiya hagati y'ivyo bihugu bibiri yatituka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda
radiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda tubibutsa ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe mirongo ine na rimwe ku mugoroba naho mukatwumvira kuri metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na kabiri turi no kuri site ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
reka rero tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri tanzania hcr ifatanyije na leta ya tanzania yatanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarita aziha uburenganzira bwo kuba mu nkambi n'izindi mfashanyo zikuye nka bandi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania james joven kuri uyu wa kane yatembereye mu nkambi ya nyarugusu aho ico gikorwa kiriko kirakogwa abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri mirongo ibiri cumi n'indwi batari bwaronswe ubuhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa ico gikorwa gitanguriye mu nkambi ya nyarugusu hama kizobandaniriza mu nkambi za nduta na mutenderi ivyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icenda uyu mwaka w'imbiri cumi n'icenda aho impunzi zose zahungiye mu gihugu ca tanzaniya mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi zakorerwa rusansuma uwo mugambi wiri mwo gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na HCR aho abarenga gati ibihumbi bine aribo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro ry'iryo Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishigwa ku rutonde nk'abandi.
igihe abari sesa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwe bw'ubugiri sesa turatanga umwidondoro w'iwacu ndetse n'ugufinga turafinga tugejeje gufinga baciye batubwira tutahe muhira kurindira uno munsi rero niho batwimviye ko baduha ikadi jena jino sanga ino mwene wacu kare yansize hariya bibiri na cumi n'indwi sanga iyi kambi barayugaye sinashobora kuja mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'inshuti nasigaye ico bisaba ko nguma ngaha Nasa- nagumye ngaha ata kadi mfise twarari twitwe muri iyo nisiyara kwa makazi birananirana cuma mbaho ngaha nyene mbaye uko nyene nahungutse sinagiye nagumye ngaha rero igihe haje isensa uno mwaka wabaye rusasuma twaragiye nari twatubwiye turambara imiringa ndetse nari twatubwiye ko tugenda kw'isensa turakora ivyandi bose bakora turatanga umwidondoro turafinga turasinya zirya tukaja hirya tukaja ibikumu intoki hama twagiye ivy'iwacu batubwira ngo turindire ngo turindire ingingo ya leta ya Tanzania na UNHCR bazofatiramwo ku- kubitwerekeye kubitwebwe Eh, twararindiriye turihebura twazi ko ataco kizo ko ata kintu kizovamwo rero guhera nijoro n'uno munsi niho badutumye ko baduha ikadi aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibageramiye mu myaka irenga itatu yariko irahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa ugiye kwa muganga ntibakwakira aho ugiye kwiturira ingorane ntibakwakira yani byose byari bihagaye ku ntuzera kw'ifomu kuko ata fomu nta jambo na rimwe icyo waba ugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada bivanye n'amashyirahamwe uba utumbereye ko yasabye ifomu ata fomu ufise urumva wi yicara nk'umuhamiyaji yaramu ibibazo twahura navyo rimwe na rimwe isabuni abandi bagira hose twaba ntitwazironka ndetse n'ibifungurwa twari duf- twari tubayeho nabi cyane rwose ibifungurwa navyo nyene navyo twaronke kandi none imfashanyo isanzwe iraba umuntu afise ikimuranga ko ari impunzi tweho ntitwaziro navyo twaronka izo mfashanyo turavyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi mpunzi ntitwaronka ingene tu- turya ntitwapakira indya kwivuza vyatugora isabwe ntitwaronka no kuba imfashanyo yose iraba impunzi ntiya- ntitwayironka nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe ni ibiribwa bizobamaza indwi imwe kugira bizobasohoze ku wundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe n'abandi bose izo mpunzi zirashima kubona leta ya tanzaniya hamwe na hcr yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi baguhaye ikadi bacakubwiye no gupakira indya sindwimwe kugira ngo bakurindize kushika kuja ku rutonde rw'abandi bantu ivyo nivyo vyabaye ni ukuri turashima dukenguruka ukuntu leta ya tanzania na uncr yagerageje kutwiyumvirako ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi ntabwo tukaba twemerewe kuba impunzi turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi nitwari dufashwe nk'impunzi canke nk'abandi bantu byadutera ubwoba natwe turashimiye abavyeyi bacu aba bayoweni tugashimira na leta ya tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi na rijya twabona umenga turi inyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushira ku rutonde hamwe n'abandi tugashimira na un kubona yahera twitwararika ikatumviriza mu bibazo byacu kuko twari tugu- tubayeho nabi tugowe nta kibazo ca ruguru twari dufise ubu turabashimira turabashimira rwose kigoro batugiriye naho biri uko harimwo abarenga gato igihumbi n'amajana atanu batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya tanzaniya itangarije ko izotahukana impunzi zose zahungiye mu gihugu ca tanzaniya naho itabandanije gushira mu ngiro uwo mugambi mu bitigiri vyasohowe na hcr mu mpera z'ukwezi kwa cumi impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca tanzaniya zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu mu nkambi ya nduta hasigayemwo abagera ibihumbi mirongo indwi na bibiri nyarugusu ibihumbi mirongo itanu n'umunani na mutenderi ibihumbi mirongo itatu na kimwe kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika urakoze james turacavuga ku mpunzi z'abarundi dukubitire mu rwanda impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda zafashe iminsi ibiri yo kwibuka ubwicanyi bwabaye mu gisagara cya bujumbura ku matariki ya cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu icyo gihe igisirikare cyashikirije ko cishe abantu hafi mirongo icenda mu bagize- mu bagizi ba nabi bari bateye amakambi atatu ya gisirikare Abako- abarokotse ubwo bwicanyi hamwe n'amashyirahamwe yigenga bavuga ko hishwe urwaruka rw'inzirakarengane eh, zirenga eh, amajana abiri abandi bakanyuruzwa eh, bakaburirwa irengero icyo gihe habonetse ibiziga byinshi mu makaritsiye ya bujumbura ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ijoro ry'uwa cumi na rimwe na cumi na kabiri ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ntibagirwa kuri uyu musore yarakotse ubwicanyi bwabaye kuri iyo minsi mu mvura nyinshi mu gisagara ca bujumbura nk'uko avyibuka amakambi ane ya gisirikare yaraje gutegwa n'abo umuvugizi w'igisirikare yisabagizi ba nabi ni umunsi mubi kubera binyibutsa inshuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura abandi barabanyuruza gushika n'ino saha tutabonye ibiziga tutabonye n'aho baba barabahanze bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera bahiga kunyica ariko imana irakinga ariko aho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twari dufunganye Eh, mu nzu twarimwo turenga nka cumi Eh, jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yo kuba turi bazimu uno munsi Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi w'ico gihe yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bishe abantu barenga mirongo umunani abandi hamwe n'ibigwanisho bitari bike birafatwa yamara abaharanira uburenganzira bwa muntu nk'ishiramwe fokode ryatanguje urugamba ryise ndondeza rwo kurondera no kumenya abanyurujwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igitigiri c'abishwe ni kinini kurutaho pasifike ninirahazwe atwara fokode yibutsa ingene amabarabara ya bujumbura yari yuzuye ibiziga vy'abishwe eh, ku musaga mwijabe mu nyakabiga mu ngagara hari ibiziga vyari eh, ku mutakura mu cibitoke ahantu henshi rwose ku buryo umuntu atashobora kumva ingene ibyo biziga byaciye bitorwa mu gatondo k'umunsi ukurikira umunsi ibitero byari byabereye ko bamwe baravuga ko abantu bapfuye bashyika mu majyana atatu igisirikare cyemeje ko abo bishwe bose bari mu bagwanyi bari bateye amakambi ya gisirikare atatu ari mu gisagara ca bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda igisirikare cy'igihugu cavuze ko aho hose cariko gikurikirana abo cita abagizi ba nabi amatohoza yakozwe na fokode yoyo yerekana ibindi mu nyuma igisirikare cyaciye kirara mu makaritiye atandukanye bita ko ari amakaritiye atemera ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza baragenda bararigita abo babona bose bakiri bato abo n'abahungu abakobwa nabo batari bake muri ayo makaritiye bafatwa ku nguvu n'abo bo mu nzego z'igihugu be n'imbonerakure ibintu byabaye mu nyuma ntaho bihuriye n'iyo ntambara kuko leta yakironka akaryo ko kurondera kuja kumara ugwaruka yagiriza ko gwiyamira ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza n'ikimenyamenya nko mu isekeza ndondeza twagiye turaronka n'amakuru y'abandi bantu bagiye barafatwa bakabugwa irengero kuri uwo munsi turafise n'ubundi burorero bw'abantu bafatwa ku mugoroba kuri uwo munsi w'ibitero mu makaritiye atandukanye batigeze basubira kuboneka ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko abantu bagiye baricwa mu nyuma ataho bahuriye n'ibyo bitero byari byabaye kuri uyu munsi ikindi twakwibutsa muri icyo gihe ni abantu bahambwe imiryango yabo itabizi impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda cyane cyane mu gisagara cya kigali kuva kuri uyu wa gatatu gushika kuri uyu wa kane ziribuka abahitanywe n'ubwo bwicanyi uwutwara komite y'impunzi patrice ntadohoka avuga ko iyo minsi ibiri hakozwe ubwicanyi budasanzwe ntibusa n'ubwo bwabaye ku zindi tariki kuko hafuye urwaruka rwinshi cyane mu makaritsiye menshi hari n'abatashoboye guhambana iteka ni benshi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye ubwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakura mu mazuba bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo bya minsi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babiciye rimwe babicira amakaritsiye yose kandi babica barabye ko ari bakiri na bato bakaraba nuko n'amakaritsiye babamwo murazi yuko bagiye baratora amakaritsiye amwamo kuri uyu wa kane harategekanijwe imisa yo kunamira no gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero mu byaha biriko birakogwa ko amatohoza na sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi n'ivyo birimwo nk'uko abashinwamanza batwaye amadosiye arenga ibihumbi bibiri babibwijwe rya amerika pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika urakoze pia klavera kuri iyo nkuru komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora mu burundi yaraye itangaje ko abantu barenga ibihumbi mirongo itatu batari bariyandikishije mbere bamaze kwiyandikisha kuzotora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi murashikirizwaho na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda
mu kiganiro ku bamenyeshamakuru umukuru w'umugwiseni yashikirije ko ashimishwa n'intambwe iryo yandikwa rigezweko ritanguye petero karaveri kazise yibukije imvo n'imvano y'iyandikwa rishasha nkuko twari twabimenyesheje imbere y'igihe kuva igenekerezo rya cumi kigarama uyu mwaka mugwiseni waratunganije imanikwa ry'intonde mfatakibanza z'abazotora hamwe n'iyandikwa ry'abatari biyandikishije ku itora ry'ibwirizwa shingiro aha tukibutsa ko kuri iryo tora ariho hari hategekanijwe kwandika n'abazotora mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bisigura yuko intonde twamanitse ziriko abo bose biyandikishije icyo gihe nabo bangana imiliyoni zitanu n'abantu amajana indwi na mirongo ine na babiri turabye ingene abarundi twese tungana igitigiri kikabakaba imiliyoni cumi n'imwe murumva yuko abakuze barekuriye kwiyandikisha bamaze kwiyandikisha ari benshi bigasigura yuko abasigaye kwiyandikisha ari bakeya iryo yandikwa ry'abatari biyandikishije mu matora ya kamarampaka ririko rirangwa n'utunenge tutari duke umukuru w'umugwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu aremeza ko hari ibitariko bigenda neza kazisi avuga amwe mu makosa amaze kwibonekeza hamwe hamwe habaye utugorane mugabo hake cyane cyane cyane aho tuzi n'ahantu nka habiri canke hatatu intonde zari zanyuranwe ntizashika ku gihe mugabo byarakosowe intonde ziramanitse bariko baraziraba mugabo kandi hariho n'ahandi intonde zamanitswe mugabo munyuma hariho utugorane hariho twumvise yuko ari zatabuwe mugabo tukamenya yuko uriya ajejwe intonde njya mukozi wa sena ajejwe intonde afise urutonde mu minwe bisigura yuko naho botabura zirya zimanitse urutonde rugumaho urya ajejwe intonde yama rufise mu minwe arashobora kubandanya arabira abo bose baje kugira ngo bamwiture hari ikindi warongoye seni avuga ko gihambaye nicyo abashaka guhindura aho bifuza kuzotorera mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri petero karaveri kazihise atanga umuco umuntu asaba ko yimugwa bakamushyira hashasha azotorera abisaba aho nyene yifuza ko azotorera kandi birumvikana kuko ntiyosaba ahandi kandi hatakimubangukiye mu gutora twagomba rero twibutse abo bose boba bariko babikora ukundi bahindure bagende aho bifuza gutorera maze babahindurire mugabo kandi bagende bajanye icemeza ko banditswe ni ukuvuga ikarata y'itora canke ka gapapuro baronka igihe biyandikishije inyuma y'iminsi ibiri iryo yandikwa ry'abatari biyandikishije mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ritanguye umugwi seni utanga ibitigiri vyamaze kwiyandikisha urongoye uwo mugwi aributsa abariko bakora iryo yandikwa abo ryerekeye muri ino minsi ibiri rero hamaze kwandikwa ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'abantu mirongo itandatu na babiri turavye ibiharuro mfatakibanza biri ku rugero rwiza mugabo turasaba ko abariko barandika boguma basuzuma neza kugira ngo abadakeneye kwiyandikisha ntibabikore hariho hamwe hamwe twashoboye guca tugasanga abantu bakicuragirika cyane cyane abataye amakarata n'abandi bibaza yuko batezwa gusubira kwiyandikisha ni ukuri bararaba umuntu amaze kwiyandikisha irya mbere abahejeje nta rindi rya kabiri riba rikenewe iryo yandikwa ry'abatiyandikije mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ryerekeye ahanini abahungutse mu minsi iheze bava mu bihugu bibanyi nk'uko leta y'uburundi yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ku munsi wa gatanu uhagarariye ishyirahamwe hasere ryitaye impunzi mu burundi yatangaje ibitigiri by'abarundi bamaze guhunguka ku bushake bwabo umupfasoni gogo porti yashikirije ko abarenga ibihumbi mirongo irindwi n'icenda aribo bahungutse mu kiringo c'amezi atandatu arangiye ibihumbi mirongo irindwi n'umunani bakaba bahungutse bava mu gihugu ca tanzaniya nk'uko warongoye hasere mu burundi abandanya bivuga iyandikwa ry'abatari biyandikishije mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugira baronke uburenganzira bwo kuzotora mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ryatangwe ku munsi wa mbere w'ino ndwi riteganijwe ko rirangira kuri uyu wa kane atagihindutse radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi Eh, ndashimiye na yabaro macbel yamfashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye no mu buhinga bw'ibyuma ndabashimiye mubandanye mwumviriza ijwi rya amerika murakoze Amerika yabaye igisubizo cyacu